ini radio izbida amerika ijwi rya amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha alfonsine niyo nkuru n'umuhanuzi mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri amerika bd usa afasha abarundi aho bari hose mu buryo butandukanye harimwo no kubaha impanuro zo gukomeza no kubungabunga ingo zabo
narabyaye abana barakuze buriya nahatohaba nohaba ndabona nkomeye rwose umugabo nawe agaca avuga ati umugore yarashaje jewe nkeneye ukiri muto
uwo ni madamu alphonsine niyo nkuru umuhanuzi w'ingo n'imiryango avuga ku bibazo bituma ingo mu burundi no mu mahanga zisenyuka abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi kuri wa gatanu mu gitondo bajanywe gusambishwa n'umushikizamanza wa Republika mu ntara y'Ububanza mu Rwanda naho leta yaho n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi basubiye gutanga ivyangombwa by'impunzi bigizwe n'amakarata ndangampunzi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu Rwanda umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda asaba abanyagihugu gutinyuka igipolisi cyabo bagahagarara bagahagarara mu gihe e, gushika gishika e, kugira ico babasaba aho kwiruka bikaba bishobora kubavima ivyo vyatangajwe mu kiganiro igipolisi cy'u Rwanda n'umushikiranganje w'ubutungane akaba n'intumwa nkuru ya, ya leta baraye bahaye itangazamakuru asumta kaboyi araduha ibindi kuri inkuru asumta utubwira uko ibintu vyifashe
nibyo koko nk'uko wari umaze kubivuga polisi y'u rwanda yatangaje ibi nyuma y'aho mu minsi ishize kuba bagerageje kurwanya inzego z'umutekano cyangwa se bahagaritswe na polisi ikirukanka rero abanyamakuru babajije umuyobozi wa polisi y'igihugu bati kuki polisi irasa mu cyico kuki nta kuntu barasa umuntu cyangwa se bakamuhagarika ariko hatabayeho kugira ngo araswe bimuviremo gupfa hanyuma rero dani munyuza uyobora polisi y'igihugu aravuga ati ati abanyagihugu nabo bakwiye ko kubaha icyo polisi babwiye niba polisi basabye ko bahagarara bagahagarara bagatanga ibyangombwa basabwa aho kugira ngo bagaragaze ubwoba bwinshi banirukanke abasaba rero ko kuva bazajya borohereza inzego z'umutekano bubaha icyo inzego z'umutekano zibasabye
hanyuma aba banyagihugu bobo gushika ubu umona uh, igipolisi kimaze kubaha izo nsiguro babyakira gute
ibyo n'ubundi niko basanzwe babizi ariko hari abavuga yuko polisi abaturage nibo banavuga ko rimwe na rimwe polisi inarasa n'umuntu wagaragaje ko atayirwaye nubwo yakwirukanka ariko akaza kugira akamanika amaboko abanyagihugu bakavuga bati kuki aba yamanitse amaboko yerekanye ko adashaka kurwana ariko rimwe na rimwe bikarangira arashwe aha rero umuyobozi w'igipolisi yaravuze ati ibyo byo ni ukubyitondera hakabanza hakabaho iperereza ko hari igihe n'abaturage bakabiriza ibintu kandi wenda iperereza ryakorwa rikagaragaza wenda ko uwo muntu koko yirukankaga cyangwa se rikaza kugaragaza ko koko abaturage bafite ishingiro ko uwo muntu yari yamanitse amaboko yerekana yuko abagomba kwitonda agahagarara ndetse agafatwa agasubiza icyo inzego z'umutekano zimushakaho rero abanyagihugu bo ni izo mpanuro bahawe nta kindi kintu barengejeho ni ukuvuga gusa ngo ni ukwitwararika mu gihe umupolisi aguhagaritse aho yaba ariho hose mu gihe yambaye imyambaro yo yigaragaza ko ari mu kazi ko ugomba guhagarara ugasubiza ibyo aba akubajije abanyagihugu bo bavuga iki mu gihe bibashikira ntibagire icyizere ku bapolisi bakaniruka biba bivuye kuki bavuga abanyagihugu abanyagihugu niho polisi isigura yuko bashobora kuba baba bari mu byaha baravuga bati ubaye utari mu cyaha wahagarara niba hari icyo bagusaka bakagusaka ariko guhitamo kwiruka ni uko hari icyo uba wikeka rero baravuga bati waba uri mu cyaha waba utari mu cyaha hagarara usubizwe ibyo ubazwa niba uri no mu cyaha wenda ugihanirwe ariko nanone iyo wirukanse bikuviramo gupfa umuyobozi wa polisi yavuga ati umupolisi afite uburenganzira bwo kugira ngo abe yagukoresha imbaraga mu gihe nawe ushatse kumwereka ko ugiye kumurwanya cyangwa se ugiye gutoroka muri icyo kiganiro abanyamakuru abanyamakuru hari ibindi bibazo bashoboye kubaza ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyagihugu na polisi ntabwo bagarutse kuri icyo kibazo ahubwo havuzwe n'ikindi kibazo cyerekeranye n'umutekano mu gihugu maze iminsi mwumva ko hari abantu bagenda bagaba ibitero hirya no hino minisitiri w'ubutabera yavuze ati abantu bagaba ibitero ku rwanda bazajya babyiboneraho mwarabyumvise hari bamwe basiga ubuzima abandi barafashwe barimo kuburanisha mu nkiko kuburanishwa mu nkiko z'u rwanda rero ni ukuvuga ngo abanyagihugu ni ukuvuga ngo abantu bose batera igihugu minisitiri w'ubutabera yavuze ati bazajya babyiboneraho ni nko kubabwira ngo mwigire nyine icyo gikorwa mu bihagarike turagushimiye mumenyesha amakuru wacu wasumita akaboyi ari kigali mu rwanda leta y'u rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu hashe ryitaho impunzi basubiye gutanga ibyangombwa by'impunzi bigizwe n'amakarata ndangampunzi bita id mu rurimi rw'icyongereza bashobora kuyakoresha mu buryo butandukanye haba muri banki kwa muganga n'ahandi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda ikarata ndangampunzi zahawe impunzi zahungiye mu bisagara cyane cyane Kigali nta na hamwe zitandukaniye n'ikarata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe gusa iyi mpunzi iriko ikimenyetso c'ishamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR n'urudome R rwerekana ko nyene kuyitunga ari impunzi aho indangamuntu y'u Rwanda ikoreshwa ni naho iyo karata ndangampunzi ikoreshwa abazihawe nka bose n'abarundi hamwe n'abakongomani bake abaronse izo karata barashima aba barimwo uwaramaze gufatwa kuko atabyangombwa afise zasohotse ntahari nagiye mu ntara harakara nari ndimwo ejo bundi naje kuwa kabiri barambwira ati gahunda ni kuwa gatanu saa tatu navuga ntibuca ntibuca ntihagere uwo munsi ugere numva nishimye cyane kuba ndakabonye iyo urimo uragenda hano mu gihugu ukagira aho hari imikwabu ugakoza byangombwa ubaye ugafite bizaba ari byiza cyane kurusha bajya bamfata kuko ngiye nkora ibiraka nkora ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nayo mfite iriya sitari bayibona bakavuga ati umushinga ntahi hati komereza ni byiza aka nako dushimye ko kabikika neza nk'uko kabikika kurusha kiriya gipapuro kinini cyane rwose niyo ngize ikibazo barangije telefone mu minsi yashize nza guswapisha nkoresheje iki gipapuro kinini cyagenda yumva ibintu numva ibyishimo bindenze kubera kuba ntafite hayidi byantera imbogamizi byahatari kubera nagira ikibazo najya gushaka akazi cyangwa bakanyaka icyangombwa kandi numva ko na mituweli ibyo baba bijyanye ndayifite igihe kumufasha bya hatari nk'iki gihugu cy'u rwanda ufite ihayidi biragufasha cyane gukora serivisi nk'iz'abandi ushobora gukora serivisi nk'umunyarwanda byewe byose impunzi zahungiye mu bisagara ziheruka guhabwa n'ikarata ya mituweli inomero ya mituweli yahujwe n'iyo karata ndangampunzi kuba kwije imyaka cumi n'itandatu yo kuyihabwa ukitswe n'amagara atwara iyo karata ndangampunzi kwa muganga gusa nk'umunyarwanda wese ni kimwe muri byinshi uyu musore ashima ko iyo karata yaronse igiye kumufasha iradufasha gusumba urupapuro ikora batubwiye ko ikora byose donko irimo mituweli dushobora kuyikoresha muri banki mu kugura amasimukade ibintu byose bikorwa na ayidi nk'abandi bose izo kimfasha kuko ubwa mbere twahora badusaba ibyangombwa tukerekana impapuro nabyo ntibyatworohereza cyane cyane ku bajejwe umutekano kubera bari bazi ngo abantu bose b'impunzi baramaze kuronka izi ayidi ngomba kuja kubika nabonye agafaranga yamara naho biri uko hari abatisanze ku ntonde kuko ayidi zabo zitarakorwa basigura ko amazina yabo ashobora kuba yanditswe nabi abandi nabo bakaba batarafotogwa mu buhinga bwa none bashyizwe ku rutonde rwabo basabwa kurindira kugira ngo izabo zizokogwe uwo mukongomani yari yazanye umugore n'umwana aheruka kuvuka yahuye n'icyo kibazo ko umwana wiwe atarafotogwa kilikuwa na shida ya mtoto na mke wangu njo wenye walikuwa wajapata bado ID
ati nari mfite ikibazo cy'umugore n'umwana batararonka ayidi umwana ntaraja ku rutonde muri hcr wabo ntunze n'ifoto yiwe ntirajayo byatumye ntaronka ayidi ya madamu rero gusa bansiguriye ingene bikorwa naho nzo kwitura tuzogaruka ifise akamaro gakomeye cyane kuko ngaha mu rwanda hari n'igihe ubura akazi cyangwa serivisi kanaka kuko atayidi nicyo gituma nifuza kuyironka cyane nzogaruka ninakwiza ibyo bantumye ndarudiya kabisa komite y'impunzi ihamagarira abamaze kuronswa izo karata ko bozibika neza bakanazibika bazitwaza kugira ngo bazerekane iyo bazisabwe haba mu ibarabara canke ahandi patrice ntadohoka atwara iyo komite avuga ko hari n'abandi barundi hafi ibihumbi bitatu bashasha batarashikirwa kuko bahunze vuba abahamagarira kuja kwiyandikisha ku biro bikuru vya hcr kugira ngo nihaba rusansuma vuba rw'abashasha nabo bazoshigwemwo mboneyeho n'akanyabugutera kama impunzi zitariyandikisha ko mu minsi barazandika ko zoja kwiyandikisha ubwa mbere hoho kuri hcr inyarutarama kugira bamenye igitigiri kuko mwarabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi biranga ko babaheza baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste bamaze kwiyandikisha no kuvuga rero ko n'abafite abana batonya batorindira ko nta nta gikorwa cyabo cyonyine kizoba iyo bumvise habaye kwandika donc nka registrement na verification nabo nyine baca bazana abana kugira babashire ku ma statut hanyuma kandi bashobore kuvugwa nta kamo ndabateye kandi bavyumve ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri systeme bavugwa kubera batarazironka bakiri benshi hcr n'u rwanda bafashe ingingo ko zizohora zitangwa kabiri mu kwezi ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi hamwe no kundwa igira gatatu ku wa gatanu nyene abenshi batarazironswa na barundi kuko ari nabo mpunzi nyinshi ziba mu bisagara barenga gato ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atanu pierre clave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre clave kuri iyo nkuru abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu burundi umushoferi wabo kuri uyu wa gatanu mu gitondo bajanywe gusambishwa n'umushikizamanza wa repubulika mu ntara ya bubanza aho bamaze iminsi ine bapfungiwe ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu eroge wirikaneza mu gatondo kuri uyu wa gatanu abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bakuwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi y'intara ya bubanza umushikizamanza wa repubulika wo muri iyo ntara yo mu burengero bw'uburundi niwe yaroye kubatora aherekejwe n'abapolisi bagera ku mirongo ibiri nk'uko ababibonye babwijwe rya amerika akibatwara benshi bibajije ko agiye kubumviriza no kubasambisha ariko siko vyahavuye bigenda yababwiye ko atakanya afise acabimurira mu kandi gasho nako nako igipolisi muri komine ya bubanza imvo zatumye bahindurirwa gasho n'ubu ntiziramenyekana gusa bahashitse bemeza ko bafungiwe mu mibereho mibi cane kiretse abakenyezi babiri christine kamikazi na agnes ndirubusa bahawe uruhusha rwo gutwara amasakoshi yabo yo mu ntoki abandi bagabo batatu basanzwe bafunganywe ntibemerewe kugira ikintu na kimwe bagenda bimukanye mu gashobo ka polisi muri komine bubanza aho bimuriwe abegereye iyo dosiye basigura ko bari mu twumba duto rwose kandi badashobora gusohoka ku buryo n'uburoye kubaraba acisha mu mwanya w'amagiriyaje kugira ngo ashobore kubabona yongere abavugishe aho bafungiwe ubu kandi nta mazi ahari nk'uko ikinyamakuru iwacu bakorera ca vyanditse hakaba ari no mu kizime umuryango utabara imbabare ku isi CSR wari wabaye urabaha ivyo baryamako n'ivyo bifuka muri komisariya ya bubanza aho bari bamaze iminsi itatu bafungiwe ariko ntibemerewe kuvyimukana amakuru ijwi ry'amerika ryahawe namwe mu masoko yaryo yo mu gipolisi yemeza ko iyi dosiye yamaze kuvanwa mu minwe y'igipolisi ikaba yamaze guhabwa umushikirizamanza aba banyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu bahagaritswe mu ntango z'umuhingamo wo ku munsi wa kabiri w'indwi bari bagiye kurondera amakuru ku gutana mu mitwe kwari kwabaye hagati y'inzego z'umutekano n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari uje uva muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho igipolisi c'uburundi cabise abagizi ba nabi umuhari w'inyeshamba tabara witirirwa umunyepolitiki alexis nduhije ariko akawihakana wemanze ko abinjiriye mu makomine ya gihanga mpanda na musigati aha abakozi ba iwacu bahagarikiwe ari abagwanyi bawo eroje wurika neza nairobi ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc ntimugashuhe mwirinde guhababuka ni zimwe mu mpanuro z'umufasoni alphonsine niyo nkuru umuhanuzi mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri amerika bd usa afasha abarundi aho bari hose mu buryo butandukanye harimwo no kubaha impanuro zo gukomeza no kubungabunga ingo zabo avuga ko asanga abagabo n'abagore bakora amakosa menshi atuma ingo zabo zisenyuka biturutse ahanini ku kutamenyana yaganiriye na mugenzi wacu Liliane Itangishaka mu kanya atangura avuga bimwe mu bituma ingo zisambuka mu barundi bari mu gihugu mu burundi bivanye n'ingo twagiye tuvugana ku bashingantahe hamwe n'abafasoni nasanze ingo nyinshi zisambuka kubwo kudashyira hamwe icya kabiri nasanze ingo zisambuka kubwo kuvugira hejuru kimwe cy'abagore abagabo nabo kutumviriza abagore umugabo akababara kuko umugore yavugiye hejuru umugore nawe akababara kuko umugore umugabo atamwishyuye icyo yamubajije kikaba ari ikintu gito cyane kikazoca caguka kikaba kinini kigatuma urwo rugo rusambuka mugabo ariko kantu katanguye iyo uvuze kuvugira hejuru nk'akarorero kuvugira hejuru dusobanurira neza kugira ngo ukumbure ah, abo bakenyezi abo bagore bavugira hejuru bumve neza na neza ibyo ushatse kuvuga kuko kumbura hari abashobora kuba batazi neza kuvugira hejuru ubu ushatse kuvuga iki umugore kenshi mvuga ku bagore umugore kenshi acyubaka abakunda umugabo kandi aba afise ijwi rito mugabo kuvugira hejuru k'umugore kenshi kuzanana mu kumenyera urugo akavuga ati uyu naramumenyereye ntakinshira narashitse ubwoho zirasenyuka kera baravuga ati ntakinshira narashitse ugaca usanga wa muco w'ikirundi wo kubaha umugabo no kuvuga buhoro bigenda bihinduka bigenda bihinduka iyo amaze gukwiza imyaka cumi hoho umenga aba yatsinze arahinduka rwose uko rero kuvugira hejuru ugasanga ntacubaha umugabo ukamenga ibyo umugabo avuze nta giciro yobiha abo n'abagore tubandanye rero kuri iki kindi kintu gihambaye wavuze ati ukudashira hamwe ukongera ukadusigurira ukudashira hamwe ushatse kuvuga gute murakoze cyane ukudashyira hamwe kenshi kudashyira hamwe k'umugore n'umugabo bikunda gutangura abagabo nk'umugabo ubwa mbere mukibana reka tuvuge abantu bato bato kenshi niba usanga banasambura ingo zabo ugasanga uburyo bari bafise burongerekanye gato bumaze kongerekana agaca ashaka gufata umugore n'umuntu atagira igiciro ugasanga utwiwe umenga yotwigumiza ko abandi nabo ugasanga umugore arakora akorera amafaranga menshi agaca ashaka gusuzugura umugabo kubera ko umugabo ubwo buryo umugore akorera umugabo atabwakorera agaca ashaka kunyegeza muri uko kunyegezanya rero niko kudashyira hamwe nabyo birimo mu bisambura ingo ariko turazi kenshi si iminsi yose ariko kenshi muri afurika u- uko kudashyira hamwe usanga kuva ku mugabo kuko kenshi nibo baba bafise amafaranga Eh, aho rero twavuga ko ari ikosa ry'abagabo byo kutazana uburyo bwabo ngo babuganire n'abakenyezi babo uvyumva gute n'abagore ubu bararonse ubuzi bwiza n'abagore ubu n'abadandaji kubera ayo mafaranga nabo baronse nabo barimwo naho batanganya igitigiri n'abagabo nabo barimwo mu ba- mu bazana izo ngorane iyo umwe akorera menshi uwundi agakorera make iyo umwe yinjiza menshi uwundi akinjiza make ubu bose barafite icyo kibazo mu ngo harimwo uburyo kuri umwe buruta ubw'uwundi Eh, kuri ico nyene none impanuro wotanga n'izihe ku bijanye cane cane ku bari mu gisagara amakonte boyajera gute umwe yogira konte yiwe akazana mu kigega rusange canke bobigenza gute icyo kintu kirimo inzira zibiri kuko hariho aboshyira hamwe bakabikorera hamwe mugabo n'abandi bashobora gushyira hamwe ugasanga ubwo butunzi umugabo arabushanjaje kuko kenshi mukunda gusanzaza abagabo ugasanga umugabo arashanjaje ubwo butunzi kandi umugore bashyize hamwe turazi benshi bagiye bashyira hamwe munyuma umugore akavamwo akaja mu byiwe akihoza umugabo asanzaza ibyiwe ukwiwe jewe rero impanuro ntanga kubashyize urukundo hamwe boshira hamwe bakabirabira hamwe bikitwa rwabo byose niho bidatuma umwe aduga ngo uwundi amanuke hanyuma bariya nabo bashyira hamwe ugasanga umwe arabisanzaje nibaza ko babitandukanije biriya bidasanzazwa biragaruka bigafasha umuryango Mm. izo mpanuro none ko twumva zihambaye cyane ku bantu baba bagira bubake canke aba- abageni bashasha ziratangwa haba mu mashengero mu madini atandukanye canke ku eh, mu bundi buryo butandukanye kugira ngo abantu bamenye ibintu nk'ivyo mbere y'uko baja mu kubaka canke hariho eh, uburyo eh, izo mpanuro zirangwa ku bagira bubake mu vyo wabonye mu Burundi mu byo nabonye nabyo barazimpaye ngira nubake barazitangana cyane cyane abaja kuzihabwa mu madini iwabo mu mashengero iwabo kenshi barazihabwa jewe rero ikintu nohanura cyane cyane nohanura umukobwa kurusha n'umuhungu kuko umukobwa iyo arongowe azanye rwa rukundo yakunda umugabo amaze kuza aruzanye akemera akaba umugore mwiza akifata neza mu rugo rwiwe umugabo aguma amukunda ku buryo urwo rukundo rw'umugabo rutamuherako ngo rumuveko bica bituma baguma bashyira hamwe baguma bashyira hamwe umugabo naho yoba a- a- amera nk'usanzaza aratinya kubera aba akunda umugore kandi umugore aba afite urukundo kuri we icyo mpanura abakobwa rero ni uko arongowe yoshishikara gukunda umugabo wiwe akongera akamwubaha icyo gituma urugo rwiwe ruzigamwa kurusha nasanze kenshi ingo zononwa n'abagore kuko iyo atanguye guhindura ingeso kuvugira hejuru cyangwa kutubaha umugabo umugabo nawe urukundo rwe rugenda ruhera ruhera ruhera munyuma ugasanga rwaraherengeteye Mm. uko uvuze ati gukunda umugabo ku ku kuntu wahora umukunda mucubaka woduha nk'akarorero k'ukuntu umukobwa aba akunda umugabo ugasanga nyuma yaho birahindutse aba akora iki ciza mu ntango usanga yarataye nyuma yaho mu ntango umuhungu avuze usanga umukobwa amwumviriza kuko aramukunda yaramushyize ku rukundo amubujije ikintu ntagikora aragiheba amusabye icyo akora aragikora mu rukundo no mu kumwubaha kuko aba arindiriye kurongorwa ni rya jambo navuga iyo arongowe arabiheba usanga yavuze ati ah nararongowe hajya ariko ndamurondera none ko yantwaye byaraheze nicyo gituma navuze nti nagerageze agume hahandi naveyo kandi arabibona n'imyaka yiwe yose ingene bigenda bikomera mukunda rwose kubera inyifato y'umugore umugabo akunda umugore kubera inyifato y'umugore Mm, murakoze cyane rwose abarundi bo hano muri amerika umaze igihe kitari gito kumbura tubwira umaze igihe kingana iki hano muri amerika abarundi baho bo baba babonye gute bubatse gute ingorane bo bahura nazo zituma basenyura ingo zabo ni nk'izihe muri make murakoze cyane jewe ubu nitwa kosa n'ubwira hamara imyaka cumi kandi naravuganye n'abarundikazi naravuganye n'abarundi ku barundikazi je ndikomera ku barundikazi abagore barambabarira niyo nigishije bambaza ngo wapfuye iki n'abagore je ndababwira nti kuko iyo umugore ahagaze neza ibintu byose mu rugo bihagarara neza kenshi bikunda kononekara iyo umugore atirigaye rero abagore bo muri amerika ikintu nabonye si amerika gusa ndavugana n'abo muri canada ndavugana na erope ndavugana no muri australia abo bose turavugana ikibazo nabonanye abagore baje mu bihugu by'abazungu ni ikibazo cyo gukora bagahembwa bakabona ko ayo mahera bayafise kandi bashobora kuyakoresha ibyo mu rugo cyangwa ntibabikore bivanye n'amategeko y'ibihugu barimwo byashyize hejuru abagore bigatuma abagore bibagirwa umuco n'akaranga byacu by'ikirundi by'iyo twaje tuva bagaca bashaka ko aribo bovuga cyane kurusha abagabo abagabo nabo bagaca bagira ikibazo bageze muri iki gihugu ntibamenye ko amategeko yahindutse akaguma ari mu kirere ari kuri ya majwi yiwe yo gutegeka ari kumbure kuri bya bitutsi ku batukana cyangwa agasuzuguro kakagwira kakaba kenshi kandi yabonye ko umugore yamaze guhinduka bigaca bituma rero urugo rwabo ruhindurwa n'abanyama kenshi ni amanyama basambura umwe asigaye ahembwa kera ntiyayakorera undi nawe yahageze kumbure yageze muri ba bagore urabona abagore bo hanze ni amahera ubahonga nibo baguhonga yabageze mwatuye nzomuta nirongorera uwundi mu mutwe nibyo biriko biraza ejo iyo batandukanye bigatuma bagira ikibazo cy'ingene barera abana hagaca haza ingorane rero mugabo ubwa mbere umwe aba yishimye ngo ndahembwa uwundi nawe ati naho yogenda ntacomba ugaca usanga rero urugo rwononywe n'amanyama bitangurira mu manyama Mm. ndumva ko rero mu burundi n'abandi barundi bari mu mahanga icyo basa ba- ba- ba- basa n'abasangiye ariko sa ni iryo kuba uburyo bwarinjiye bwinshi mu rugo bikabagora kuyajera bikagora yuko ba- bashyira hamwe ku bijyanye n'uburyo cyane rwose Ego reka tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya amerika barafise ibibazo n'ibyiyumviro mpereye kuri jado uraho neza jado ni amahoro Mm, jado duhamagaye uri he Oh, ni mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya kirundo muri komine ntega ahantu bita mu kidesani Oh, nagira amande nshimiye cyane uwo mukenyezi kabisa eh, hari hari ikintu avuze numva ku badamu numva kabisa ni cyiza cyane kubera ntabwo abashe gushimikira kuba ko ari umudamu ngo abashe kuba kubakingira ikibaba mu bituma abadamu benshi basuzugura abagabo je nk'umundebeye aho mperereye hariho rimwe na rimwe kuba abona ko yize amashure kumbure afite nivo nininya gusa umugabo wiwe ukaca usanga rero bityo agiye ku mugabo asumbya nivo hama ukaca usanga aramusuzuguye ntashimiye bo mu gihe haba hariho no mu ma- no mu marigara kumbure mu kaziba ka runaka ugasanga ari kandi asuzugura ya nivo wa muntu afise abantu bafise mwene izo nivo kandi ari umugabo wiwe usanga biriko biratume iki eh, umugabo wiwe atamwubaha ugasanga abadamu bamwe bamusanga bagenda ugasanga akabavugisha umugabo we mu izina akamu- a- ari mu bantu tiwe kanaka igeze kuboneka yuko agira iki yuko atari ukubaha umugabo rero ikindi nasaba rero uwo mu- uwo mutumirwa ni iki yohanura eh, nk'abantu bavuga b'abajene bariko baritegura eh, kurushinga ikintu yo yo yohanura kugira ngo niba bo bazahagere uwo mute uwo mutego ntibazavagwa mu wo mutego wo kugira ngo baze u Rwanda kandi ikindi naco no- nohanura ni uko n'abagabo nabo nyene hari aho usanga nabo biza ugasanga bafite abagore babo kandi bose bakwiye kugira iki bakwiye kungana hari ikintu agenda mu mazisha hanyuma naco eh, hariho ibintu bakunda kugira mu Rwanda mm, bo- bo- ngo- ngo bavuga ngo ni kivo yuko bose bangana abagore n'abaga- abagore n'abagabo mbese ibyo bintu ubwo hamwe na hamwe mu gihe Burundi ho byo nk'ubu bishitse naho bikahaza none usanga bongere bongereje bonge- batu- batera intege abagore kugira ngo bazasuzugura abagabo murakoze cyane murakoze cyane ubundi urugo n'ibyo mu idini turabyigishwa muri bibiliya biruzuye mugabo urugo hose nicyo kimwe hose nicyo kimwe boba abazi imana canke abatarayitahura kuko muri bibiliya abanyefeso gatanu ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu haravuga ngo abagabo bakunde abagore babo nk'uko kristu yakunze ishengero akongera akaryigura umanutse kandi ukagenda mu migani nyene mirongo itatu na rimwe ku murongo wa mirongo ibiri n'icenda haravuga umugore mwiza ingene ashemagizwa n'umugabo wiwe kuko yabaye umugore mwiza kuri mirongo ibiri na kane haravuga umugore w'ingare ingene umugabo batabana nawe iyo ni bibiliya rero navuga nti umugore ategerezwa kubaha umugabo kubera urugo rwiwe umugore umugabo nawe agakunda umugore wiwe kugira ngo umugore yumve nawe yishimiye urugo ni ukuri umugabo adakunda umugore urwo rugo ni- ntarwishimira kandi niho ubugare cyangwa ingeso mbi zizira kubera ko umu- umugabo atamukunda ntamukunda muri we harura ngo ntankunda iyo amukunda rero umugore arishima arishima nawe umugore ako- nawe umugabo akosa usanga abihisharisha arabifukafuka icyo kwitwa nacyo k'umugore ashobora kuja hejuru nibyo ibihugu birabikora nka muri amerika umugore ari hejuru y'umugabo mugabo twebwe turazi iyo twavuye turazi iyo twazananye ntidushobora guta umuco naho leta ibivuga mu ngo zacu hahagaze neza ababita ni abatagira uwo murongo w'imana nizo ngo zigowe uno munsi
aha rero niho eh, turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika reka dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu harimazi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri aka kanya kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni niyongabo uhagarariye ibi biganiro ni etienne karekezi tubashimiye rero mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kurindira mugire ibihe byiza